turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru kuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nini nahazwi mu burundi imvura yaguye mu ijoro ry'ejo kuwa kane yarononye ibitari bike mu makomune ya rugombo na buganda ayo makomune ari mu ntara ya cibitoke icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira ni ukurondera ubufasha
niyo buhungiro salvatore haserukira imbere y'amategeko ishuri ry'ubuhinga ryo muri komune buganda muri ano makuru turakubitira no muri komune ya rugombo hano muri amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro mu gisagara ca lewiston bariko barondeza uruhigi umugabo w'imyaka mirongo ine yicishije amasaso abagera kuri cumi n'umunani muri leta ya maine hari ku munsi wa gatatu amerika yemeza ko igisirikare c'uburusiya kiriko kirica ingabo zaco zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri ukraine mu intambara ya israel na hamas ubufaransa busaba ko intambara y'izo mpande zibiri ihagarara ibihugu vya jordania na misiri vyo biharanira ko abanyepalestina batova ku butaka bwabo ibyo ni yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase tubafitiye n'inkuru ya sport mu mpera z'ano makuru nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika norvege izotanga izindi miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu vy'amaero hagenewe ibihugu vyo mu karere ka sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke n'imfashanyo ije kwiyongera ku zindi miliyoni mirongo ibiri z'amaero ico gihugu caha ako karere ku mwaka ku mwaka fidel niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru iyo mfashanyo nshasha izohabwa ibihugu vya mali burkina faso niger na chad izocishwa mu ishirahamwe mpuzamakungu onu n'ishirahamwe rijeje gutabara kwa rouge umushikiranganji ajejwe iterambere mbere mu makungu y'igihugu ca Norvege Anne Tvinnereim yabwiye itangazamakuru ko mu gihe amaso y'amakungu ashimikiye ku ntara ya Gaza n'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ibindi bibazo bikomeye biriko birigaragaza mu bindi bice bitandukanye vyo kw'isi yatangaje ko abanyagihugu babandanya gusinzikara bikomeye mu karere ka Sahel yavuze ko amafaranga agenewe kubafasha adakwiye kuko ibice mirongo ine ku ijana gusa vy'ibikenewe ku banyagihugu baho arivyo vyaronse imfashanyo y'amafaranga leta ya norvege yatangaje ko akarere ka sahel kasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara hamwe n'umutekano muke bibandanya kuhibonekeza ishirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abantu imiliyoni mirongo itatu n'indwi bakeneye imfashanyo no gukingigwa muri burkina faso uburaruko bwa cameroon chad mali niger n'uburaruko bushira ubuseruko bwa nigeria muri mari honyene abantu imiliyoni umunani n'ibihumbi amajana umunani barakeneye imfashanyo Fidela Niyongabo urakenuye tuve mu karere ka Sahel tuja mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara aho umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Chancelier Olaf Scholz azogendera mu mpera zinondwi n'urugendo ruzoba rugize urwa gatatu mu kiringo c'imyaka ibiri ejo ni mu kankusi Minisitiri w'intebe Scholz azasura igihugu cya Nigeria gikora ingufu nyinshi z'amashanyarazi kimwe na Ghana ikibazo cy'abinjira n'abasohoka hamwe n'umutekano muke muri Afrika y'uburengerazuba nabyo biri kuri gahunda ye y'ibyo azasuzuma Anthony Hofreiter umushingaamategeko wo mu ishyaka German Green Party yavuze ko impamvu y'urwo ruzinduko ishingiye ku kuba Ubudage n'Uburayi bikeneye Afurika kurusha uko babitekerezaga yabyise uguhumuka guciriritse iyo abantu babonye ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ukeneye abawufasha kurwanya ivogera ry'uburusiya muri Ukraine intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas byatumye mu buryo bwihariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi urushaho gukenera ibitanga ingufu ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko nyuma y'uko uburusiya buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka bibiri na makumyabiri na kabiri ubudage bwahindukiriye katari kugira ngo bubone gazi iyunguruye yari ikenewe mu nganda zabwo ibishobora kugenda nabi mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati byibukije ko hakenewe amasoko atandukanye atanga ingufu abasesengura ibintu bavuze ko ubudage bushobora gufasha mu bijyanye n'urwego rwa peteroli rushyirwamo amafaranga adahagije muri nigeriya bushobora no kwifashisha abakozi b'abanyagana by'umwihariko inzobere mu ikoranabuhanga mu masosiyete yo mu rwego rwo hagati
hejuru y'amerika turabandanya n'amakuru naho dutandukire iyindi migabane atari muri afurika perezida w'ubufaransa emmanuel macron hasaba agahengwe mu ntambara hagati ya israel n'umugwi wa hamas kugira ngo abasivile bo mu ntara ya gaza bakingigwe fidel niyongabo aragarutse perezida emmanuel macron yaremeye ko israel ifise uburenganzira bwo kurwanya iterabwoba yamara yatangaje ko ingingo ya israel yo kuzibira intara ya gaza ku buryo atacinjira canke ngo isohoke no gukora ibitero idatora ku banyagihugu n'ibitero itegekanya gukora muri gaza ikoresheje inteko zirwanira ku butaka ari ibintu bigeramiye bikomeye abasivile yasavye ko hoba agahengwe mu ntumbero gukingira abanyagihugu muri gaza basinzikajwe n'ibitero vy'amabombe vya israel ivyo bitero vyabaye inyishu ku bitero umugwi hamas wakoze kuri ico gihugu ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icumi muri ico gihe kuri wa gatanu igisirikare ca israel cagirije umugwi hamas ko ukoresha ibitaro mu ntara ya gaza nk'ibibanza vyo guteguriramwo ibitero ku butaka bwa israel ni mu gihe ingwani ibandanya mu ntara ya gaza umuvugizi w'igisirikare ca israel daniel hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko abagwanyi b'umugwi hamas bakora ibitero bari mu bitaro mu ntara ya gaza yongeye atangaza kandi ko bakoresha ibitoro biri muri ivyo bibanza kugira bakore ibitero vyabo fidela ntiyongabo urakoze ivya hamas na israel turaza kubigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kubabwira aho ibihugu uh, nka yorodaniya na misiri bihagaze ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu vy'uburusiya na ukraine navyo ibiro vya perezida wa amerika maison blanche vyemeza ko igisirikare c'uburusiya kiriko kirica ingabo zaco zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano mu ntambara zirimo muri ukraine Maison Blanche ivuga ko vyerekana ko ingabo z'Uburusiya zitishimye habe namba Fidel Nyongabo kandi John Kirby umuvugizi mu biro vya Perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare c'Uburusiya cishe inteko zaco zanse gukurikiza amabwirizwa Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'Uburusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bohunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari inyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'Uburusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ivyo birego inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya ziriko zigwanira igisagara ca Avdivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi abategetsi ba Ukraine batangaje ko ico gisagara cacitse ubunywenywe kubera ibitero vy'amabomba Uburusiya bwahakoreye yamara mu bihe vya vuba inteko z'Uburusiya zaranse gutera ibirindiro vy'inteko za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'Uburusiya zari zagumutse
barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Ejo ni mukankusi ku makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ndabibutse ko ibiganiro vyacu bitandukanye vyaba vya video amasanamu amafoto n'ayandi makuru aba yanditse mushobora kubisanga kuri YouTube ariyo VOA radio yacu iyo adresse niyo dukoresha kuri Instagram Facebook na X abalidile Winston muri leta ya Maine mutwumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nangaho mutwumva kwisi hose hano muri amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara ca lewiston co muri leta ya maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera cane kandi umugabo w'imyaka mirongo ine bemeza ko ari we yagavye igitero c'inkoho cahitanye abantu cumi n'umunani ku mugoroba ku munsi wa gatatu mu kanya navuganye na filamon dushimire umurundi yanonosoye ivy'amategeko akaba n'umuhinga mu vya politike abo mu gisagara ca portland cegeranye cane na lewiston ntangura ndamubaza icuka kihari muri rusange muri leta ya bene yose na cyane cyane mu gisagara cya lewiston n'ahegeje icyo gisagara ubwoba buracari bwinshi kuko amakuru avugwa gushika ubu nta namwe turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa abantu rero ntibubura ubwoba ubwoba buracaboneka cyane cyane yuko nko muri lewiston nko mu magazini menshi canke abana baja ku ishuri canke ubuzi bumwe bumwe aho busa n'ubwahagaze gushika ubu ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa ego ni mu ntumbero nibaza yo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandaguye abantu hano mu buryo novuga nti bunyamaswa kandi ateye ubwoba nibaza yuko ari ugerageza kugira ngo barabe yuko amasanganye bamakenerwa n'ingingo ziriho kugira ngo barabe ko ayo masanganye na cyane cyane yuko amakuru turumva ko baramushyira ku maboko umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisa gute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura iminsi ingana gute ga Filemon hamurabiha insiguro yahe uh, nk'ukurikirana politike ya Amerika eh, none atabura avuga yuko muri leta ya May by'ukuri ibintu nk'ibi ntivyari bikunze gushika jewe maze igihe kitari gito hano imyaka irenga cumi ni rya mbere ku vy'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya Maine mu bisagara bigize leta ya Maine igisagara ca Lewiston kira kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri ivyo bisagara igisagara ca mbere kirimwo abantu benshi ni ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mu mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kigizwe n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu muntu twumvise ko bamukurize bavuze yuko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'ubumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare nibaza rero ko hari umuntu afise ubuhinga kumbure muri ubwo rwego na cane cane kino nivuze yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworohereza kwinyegeza ariko twibaza yuko mu gihe atari kininiya bazomufata kuko inzego z'umutekano za amerika muri rusange na leta ya maine nibaza ko zifise uburyo bukwiye kugira ngo zimuteke amaboko zimufate kugira ntabandanye akora ibara Uh, Filemo uri n'umuhinga mu vy'amategeko impande zitandukanye aha muri leta zunze ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko uh, amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubirwamwo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko uh, amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubirwamwo hariho umushinga amateka Golden ndonga muri leta y'Amene yavuze ko yipfuza vy'ukuri ko bisubirwamwo akabwira bagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uyu mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika eh novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri leta zimwe za amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa novuga kininiya mu nama nshingamateka canke bita mu congereza the house of representatives ariko kandi nayo nyene si yonyene kuko iri kumwe na sena vyose mu congereza nayo bita muri congress rero ntivyoroshe ku vy'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo co gutunga igwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi babiri mu mugambi w'abarepublican basa n'abashigikiye yuko ayo mategeko atohinduka hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokarate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho mugabo ico novuga hano abantu bomenya nuko ibwirizwa shingiro rya amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu ca amerika iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bicira umuriro cane cane tubisanga mu byo bita amendment mu cyongereza canke amendment muri bijanye na n'irushanwa rya amerika amendment ya kabiri iremerera abanyagihugu gutunga igwanisho ikindi novuga kandi ni uko kuva izo shingiro rya amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu gihumbi kimwe amajana indwi na mirongo inani n'indwi kandi kuva ico gihe gushika uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo na gatatu haciye imyaka myinshi cane hamaze kuba gusa impinduka canke kongeramwo muri iryo ryo shingiro amendment mirongo ibiri n'indwi gusa harimo n'iyo ya kabiri yemera ko banatunga ibigwanisho ico nshatse kuvuga hano kuvuga ngo ibyizo shingiro rya leta zunze za amerika ibi mabwirizwa shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihindura Filemon dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu vy'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politike ya Amerika mwakoze kuduha kano kanya murakoze
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ino nkuru nari nayicaye ku masonga nkitangura imvura ivanze n'igihuhusi yarayiguye mu ijoro ryo kuri uno wa kane igwa mu makomune ya Rugombo na Ruganda mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi iyo mvura yarononye ibitari bike ibiharuro vy'imfata kibanza bitangana n'abajeje intwaro vyerekana ko abantu batanu bakomeretse amazu arenga amajana atandatu amashure mirongo ibiri amasengero cumi n'abiri birabomagurika reka ibindi kuri ino nkuru tubaze Desire Hatungimana kigali mu rwanda
muri kino gihe abakozweho bari mu ibarabara kubera amazu yabo yabomotse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bari mu maganya adasanzwe twebwe twabonye ko ari ibara ryaguye ntitubone icyo twafata n'icyo dukora ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomokera yose rimwe bakwibarabara urumva nta kintu na kimwe dusigaranye byabaye ngaha muri gasenyi nyine n'agahomeranwa kubera amazu menshi yaragorotse bamwe turiruka turanapfunagurika twebwe ejo haraguye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapangayi bobo urumva ni ingorane nk'uto bafise n'amafaranga yo gucapanga ubu nyene acaja mw'ibarabara abanyagihugu barafise icyo basaba leta muri bino bihe bidasanzwe icyo twifuza twosaba twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mw'ibi bihe bigoye turimo basaba ko leta y'uburundi yodufata mu mugongo nuko twosaba leta ko yodufasha kuturosa amabati n'aho tuba twe dusaba ko leta yogira icyo ifashije rwose igatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihuhusi ko ntibasubira kwiga amashuri yababaye rwose rwose hamwe tutabona icyo twokora hatungimana richard arongoye zone gasenyi ya komine buganda amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komini ntacu yo kwishoboza abenegihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta ucika urutoki ngo agwihambitse bako bararaba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha nk'abajeje intwaro turegera abenegihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko si twebwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku benegihugu bahuye n'iki kiza biradufasha cyane kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse ubu abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga saint salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi niyo buhungiro salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ko imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira ni ukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru batugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira ni ukurondera abanyeshuri baba barigira kugira ibyiko ntibihagarane liyetena koroneri do polise ntawe batageze evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe n'ahatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basabe imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho vy'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma ntaho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guha indaro abatagira aho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa itariki cumi na zitanu za kuno kwezi ibiza nk'ivyo vyarashikiye komine ya kibago mu ntara ya makamba mu manuko bw'uburundi imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu barapfa abandi cumi na batanu barakomereka abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikizana ntaryo impanuro bahabwa n'ababarongoye mu bijanye no gukinga ibiza desiratunga imana kigali ijwi rya amerika
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo kada ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kombo taxi n'iminsi yose ya gatandatu no ku ya mungu tubatumire rero kuzokurikira ako gakino uh, kwa gatandatu no ku wa mungu amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka rubavu ahahimbarije umunsi mpuzamakungu wo kurwanya agasama abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga ko naho ata iyo ngwara itacibonekeza ishobora kongera kwaduka gloria tuyishime ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka rubavu mu murenge wa gisenyi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms inzego z'ubuzima zitandukanye mu rwanda imiryango itandukanye itegamiye kuri leta inzego z'ibanze n'abaturage basanzwe mu rwanda imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc igaragaza ko umuntu wa nyuma mu rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni ukuvuga ko hashize imyaka igera kuri mirongo itatu nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu imibare ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu rwanda bikomeje kwitabirwa aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage mirongo icyenda na barindwi ku ijana uvuye kuri mirongo icyenda na batatu ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda rwagasore edson avuga ko mu bipimo byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu asobanura uburyo byakozwe mu bikorwa tugenda dukora harimo ibyo tugenda dukora nk'abaganga byo gupima aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye aho imyanda ihurira tugapima kugira ngo turebe niba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri muri iyo myanda kandi iyindi myaka izakomeza tuzakomeza gushyira imbaraga icyakora mu bihugu bituranye birimo repubulika demokarasi ya kongo haracyagaragara indwara y'imbasa aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms ugaragaza ko abana ijana barwaye imbasa muri icyo gihugu mu gihugu cy'u Burundi naho imibare igaragaza ko abana bane ku ijana bafite uburwayi bw'imbasa umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima rwagasore edson yibutsa ko ntawe ukwiye kwirara n'ubu kose hari ibyakozwe umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa urebye cyane cyane ibihugu duturanye bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tutazasubira inyuma muri izi ngamba cyangwa se muri rugendo twihaye aho kugira ngo turandure imbasa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa yo mu bwoko bwa kabiri abo ni abari munsi y'imyaka irindwi bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya repubulika demokarasi ya kongo mu karere ka rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi mukunde nemeranse naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice biba byiza gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi iz'urukingo rumurinda kugira ngo mu gihe mu bukure bwe azabeho neza adahuye n'uburwayi arwaye kugira ngo indwara y'imbasa iraduke burundu abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga ibihumbi mirongo itanu bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza imbasa guhera ku rwego rw'umudugudu mukajerari specios ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka cumi n'itanu akora uyu mwuga yasobanuriye ijwi rya amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu twebwe abaturage bacu barumva yewe mfata umuntu akavuza ifirimbi yaba atayivugije nkayivugiriza abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twahashyiraga ubwo tugakomeza tugakingira kamana aimable nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka rubavu kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone abenshi baba bagiye mu kazi tukababwira bakaduha abakozi abakozi bakaduha abana tukabakingira naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyantuza nyumva ku mudugudu tukabidufashamo dr kasonde murenga munga ahagarariye umuryango wita ku buzima oms mu rwanda yijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu rwanda no ku isi hose yagize ati uyu munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa ndetse no gusaba ababyeyi abari mu nzego z'ubuzima gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye oms n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu rwanda no ku isi hose umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda rwagasore edson yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu rwanda by'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose inama dutanga cyane ni uko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije kuko niyo yaba ari umushyitsi wagusuye uvuye mu bihugu by'abaturanyi gerageza bamujyane bajyane kwa muganga kugira ngo abone ingingo zose Ah, ibi bizadufasha kugira ngo tutazagira ah, icyuho cyo kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana uburwayi inzego z'ubuzima mu rwanda zitangaza ko kugira ngo bitangazwe ko icyorezo cy'amase cyacitse mu rwanda ari uko nta gihugu cya afurika na kimwe kigomba kuba kiyifite ubusanzwe mu bantu ijana bafite iyi ndwara batanu nibo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro kuribwa mu mugongo n'ibindi hakaba umwe n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura ijyanye n'ibyo bibazo yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka ikamusigira ubumuga umuryango w'abibumbye wita ku buzima oms ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku bihumbi magana atatu mirongo itanu bo mu bihugu ijana makumyabiri na bitanu ku isi yose mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani ubu indwara y'imbasa yagabanutseho mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka afghanistan na pakistan gloria tuyishime ijwi rya amerika
gloria tuyishime tugukengurukire dusubire rero mu by'intambara ya hamas na israel igihugu ca yorodaniya kibandanya kuja imbere mu bihugu vy'abarabu bisaba agahengwe mu ntambara ya hamas na israel ni mu gihe ibiharuro vy'abariko barahitanwa n'iyo ntambara bitera vyongera abasesenguzi bagabisha ko ibitero ku butaka vya israel bishobora gutuma intambara ikwira akarere kose nkuru bimenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika del gavlak muri yorodaniya yahinduwe mu kinyarwanda na Themistokle Mutijima.
Mu gihe impfu z'abasivili bagwa muri iyi ntambara zikomeza kwiyongera ari nako ikibazo cy'ubutabazi kirushaho kuremera, Isiraheli yahigiye gutsemba Hamasi, umutwe leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'uburayi na Isiraheli ubwayo bafata nk'uw'iterabwoba. Bwana Marwan Mwasher wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Yorodaniya muri iki cyumweru yabwiye urubuga Kanagi Midist ko kurandura burundu abarwanyi b'uyu mutwe bishobora kugorana. ibuye umunyapolitiki akabihera ku kuba hamasi yararenze kuba umutwe nk'itsinda ahubwo yamaze kuba ingengabitekerezo bwana muwasher yaburiye ko mu gihe hamasi nk'umutwe wasenywa hari impungenge ko izindi za hamasi nyinshi zazagenda zivuka yagize ati
ibisubizo bya gisirikare nk'iki ntibyakemura iki kibazo inzira ya politiki gusa niyo yabibasha ikibazo ku nzira ya politiki sindimo kubona uza kuyiyobora mwashera avuga ko niba israheli itagize uruhare mu nzira y'amahoro iganisha ku ishingwa rya leta ya palesitina ntinashake kuyobora umubare munini w'abanyapalesitina imbere mu gihugu ishobora kugerageza guhinda abo baturage ku bwinshi ibohereza mu bihugu bya yorudaniya na misiri ibintu avuga ko bitemewe
umwanzuro wumvikana yorudaniya na misiri bafite ni uko mu gihe isiraheli idashaka amahitamo abiri ya mbere aya gatatu asigaye yaba ari ukugerageza kwigizayo abanyapalesitina benshi bashoboka iyo rero ni nayo mpungenge ikomeye amuri hamuzawi wahoze ari umudepite mu misiri avuga ko mu gihe misiri irimo gukora uko ishoboye ngo yemerere imfashanyo kwinjira zikagera ku baturage ba gaza inatewe impungenge cyane n'ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ukwimurwa
uruhande leta ya misiri ihagazeho rushyigikiwe byimazeyo n'imyumvire ya rubanda ntituzareka ngo ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa imipaka yacu bivogerwe ngo turakemura ikibazo cya isiraheli cyo kutemera igisubizo cya leta ebyiri cyo kutemera kureka kwigarurira ubutaka no kwihunza ikibazo cya palestina kuwa kane w'iki cyumweru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya misiri yorudaniya kowete bahrein maroke omani katari arabiya saudite na leta ziyunze z'abarabu bamaganye icyo bise kwibasira abasivili muri gaza no guhonyora amategeko mpuzamahanga aba bategetsi bavuze ko uburenganzira bwa isiraheli bwo kwitabara butayemerera kwica amategeko no kwirengagiza uburenganzira bw'abanyapalestina bagaragaje kandi impungenge ko iyi ntambara irimo gushaka gutandukira akarere kose yowavu garanti minisitiri w'ingabo wa isiraheli aherutse kubwira abanyamakuru ko isiraheli nta nyungu ifite mu kwagura intambara
temistokle mutijima tugukengurukire cyane kuri iyo nkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri yorodaniya dale galvak udusomeye ukadushyira mu kinyarwanda tunatumira abakunzi b'ijwi ry'amerika mushaka kumenya ibitandukanye kuri kubera muri israel hamwe no muri palestina gaza ahatandukanye kuja kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com muhasanga amakuru yuzuye ku by'intambara ya hamas hamwe na israel nino ngaha duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba tubisiga ntibasigure ko twari twabemereye inkuru ya siporo ntishoboye kuronka akanya kayo tubatumira kuzoyikurikira ejo igihe cy'isaha cumi na zibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mwakoze rero kudutega abiri nadia taha na ingenieur justin bakoze kuri mikoro ya lidiane ninahazuye twari duhagarikiwe twese na etienne karekezi ekipe y'uno mugoroba tuyifurije ijoro ryiza na wikende nziza